Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa Jimaataatti galgal sa'aatii lamaa wadhakka akka sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhan sagalee 22 fi meetirabaandii 22 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsuun taariidha ammaan tan jalqabna. Galchumaaf waliin teessan nagaa yooyyaa jennee naga sanfuun sadaasaan saddeet bare kum lamaaf kudhanii saddeetitti raadiyoon VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irra Naayilsaatii fi meetirabaandii irratti sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanan soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati mataan oduu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaaf gara Gondaritti qajeelaniiru.
Filannoo miseensota malmarii taa koongireesiitii fi bulchoota godina Ameerikaa taa dhiyoo tanaa tana laaltanii filannoon dhumatti amma namii hojiitti jira. Filannoon pirezidaantummaa ammoo ganna lamaan duubatti deebi'an. Filannoo baraana akkamirraa argitan? Ameerikaa godina Kaalifoorniyaatti namichi tokko qawwuma fudhateetiin kaa'im yaa'ee halkan walti sirbuu jirseeneetiin nam kudhanii sadii keessa fixe. Ittaaneetiin ammoo oduu qabnu keessaa tokko korii bulchoota Afrikaalleen Finfinneetti taa'u gurfoo jira. waan harqabnu keessaa tokko oduu isaan fanna tujubeen nuti.
gamtaan afrikaa finfinnee keessatti yeroo dhiyoo koraa ariifachiisaa taa'uuf jira jabinaaf laafina afrikaa irratti illee mari'achuuf jira soraa dhiyeessa.
akka oduu himaan ministeera hajaa alaa itiyoophiyaa obbo mallas alem gaazexeessota finfinnee jiranitti himetti horii kuniin akka inni itiyoophiyaatti sadaasaa saddeetii haga sagaliitti taa'a.
ይህ የመሪዎች ስብሰባ የሚያተኩረው በአፍሪካ ህብረት የሪፎርም ጉዳይ ላይ ነው፣ የማሻሻያ ጉዳይ ነው። ይህ አጀንዳ የሩዋንዳው ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ሲመሩ ሆሪ ሁኔኔ ዋን ሄዱ ረት መሪያችሁፍ ደሙ ጅረ ያተ ከና ፕሬዚዳንቲ ሩዋንዳ ከዱሪ ፖል ካጋሜ ትሩፌቲ jalqabe bulchoota afrikaa afurtamii shanii ta'anitti akka herregi kennaatti hor kanatti dhufa bulchooti hedduutti hin dhufnaa jedheetiin nuu mirkaneesse ummatii Itoophiyaa ummatii Finfinneelleen akkuma duri kaanii keessummaa simateetiin akka keessummaa tana nagaan nu simatu gaafannaa jedha akka iskindir firee oduutaan Finfinneen wa'ee ergi jedhatti horii kun bulchoota kunini waan Afrikaan itti jirtu bulchiinsisii waan akka akkaatiin jijjiiruuf wal qorachuuf yookaan ammoo wal jajjabeessuuf marii taa'uu jira horii kun tan maleellee rakkoolee Afrikaatii fi jabeenni siillee irratti waan hedduun mari'ata taan ammoo waldaan kunin akka bulchooti Afrikaa hujii isaanii irratti wal qoratan man murtii mirga namaatii fi mirgummata Afrikaallee jajjabeessuuf paarlamaa Afrikaallee akka jajjabeessuu fi wal jajjabeessuuf waan gargaraa irratti mari'atan gamkaaniin amma akka obbo Mallas gaazexeessotatti himetti mootummaan isaanii caasaalee dhaabbilee mootummaa jajjabeessuuf waan hedduu hojjechaa jira caasaa kana jijjiiruuf tokko ijoollee kayima hedduu hojiitti dabalu qaama biroo fakkeenyaaf gar ministeera keessallee ministeerootii guyyaa guyyaan hojii isaanii hojjetan kan irratti ammoo warri isaan qarqaaru yayyabanii hojii hojjechuuf qophaa'uu jiran tunin ministeerotaa fi hojii irra xiqqeessuu fi hojii wal qarqaaruuf taatii jedha ministeerri kunin ministeerii haajaa alaa jechuun warra caasaan haaree jajjabeessu keessa tokko isa istuudiyoo mataa ofii qabaachuuf deemuu jira istuudiyoo tan keessatti ammoo caasaa addunyaatiin wal arguu akka dandeenyutti tanaaf tan jalqabnee jedha akka obbo Mallas jedhetti namni Itoophiyaa harki jaatamii shaniiti haga harka torbaatama nama kaayimaati tanaaf nama kaayimaallee hojiitti dabaluun barbaachise.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Gondariin daawwataa jiran magaalaa Gondarinnaa gahaan aangawoonni sadarkaa olaanoo kan naannoo simannaa godhaniifiiru. Muummichi ministeerichaa Abiy Gondariin kaseenan bor gamas daawwachuu ka jiran pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqiin simachuuf jecha pirezidaantichi Eertiraa borii jalqabanii magaalaalee Gondariif Baahir Daariin daawwatuuf jiru. Turtii isaaniitiinis Gondariif naannoo isheetti kan argaman naannolee seena qabeessaaf hojii misoomaa daawwatu jedhamee eegama. Daawwannaan isaanii hariiroo sadarkaa biyyootii lamaanii cimsa jedhamee amanama. Kan bara 1980 keessa lubbuu isaanii oolfachuuf jecha Eertiraadhaa baqatan Dabasaa Nugusee Ameerikaa keessatti dahata siyaasaa gaafatan. Haati warraa isaanii Azeebillee waggaa tokko booda as dhufuudhaan jireenya isaanii asitti jalqaban kibxata darbe Dabasaayif Azeeb adeemsa jireenya isaanii keessatti dhimma guddaa ayyaaneffatan. Ilmi isaanii Joo miseensa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa gurraacha jalqabaa kutaa Koloraadoof bakka bu'aa uummataa ta'uun filatame. Kan umriin waggaa 34 Nuguseen mormituu isaa Riippaabilikaanticha piiter yuu injifate. Maatiin isaa hojii jaallachuuf bu'aa hojiin qabu gorsaa akka guddisan ta'uu dubbate kabajaaf haqaaf hojjechuun maal akka ta'e argaa guddachuun siyaasa keessatti akka hirmaatu daandii naasaqe jedhee jira. Haasasaa yeroo injifate dhageessiseen waggoota 35 dura maatiin kokooluu galtoota ta'uun eertiraarraa gara yuunaayitid isteetsi innaa dhufan biyyi kun harka bal'istee isaan simattee carraa hedduus kenniteef jedhe. Deemokiraatichi Nuguseen uummata kolooraadoo konyaa keessa jiraatu kan uummata 1720 bakka bu'uuf jira. Embasiin eertiraas yuunaayitid isteetsi keessa jiru fuula feesbuukii isaa irratti Nuguseedhaan baga gammadde jedhee jira. manni murtii federaalaa itiyoophiyaa dhaddachi lidataa pirezidantii somaalee duraanii abdii mohaammed umariif shakkamtoota kabroo laalchisee yeroo qorannaatti dabalaa poolisii gaafate har'as eeyyameefii jira manni murtii qorannaan sun sadarkaan irra jiru gaaffii dhiyeesseef poolisiin akkaataa ajjeechaa namootaa qorachuuf wabii walitti qabu eenyummaa namoota ajjeefamanii adda baasuuf ragaa ogeessaa walitti qabu akkasumas meeshaa yakki ittiin raawwatame adda baasaa jiraachuu beeksise hojiin kun bal'aa waan ta'eef yeroon guyyoota kudha afuriitti dabalaa akka kennamuuf gaafatee eeyyama argateera sadaasa kudha sadiittillee beellama kabroon kennameefii jira gama biraan waxabajjii kudha jaha hiriira nagaa geggeeffame irratti muummicha ministeeraa abiyyi irratti ajjeechaa aggaammii ajjeechaa geggeeffameera jechuudhaan kan himatame girmaa tola saafaa kan dhiyeeffatan mormii ofirraa ittisaa irratti deebii abbaa alangaa barreeffamaan erga fudhatee booda manni murtii murtii kennuuf sadaasa torba bara 2011tti beellama kennee jiraa jedha mallaskaachoo ammaa finfinneerra ijoolleen barattootaa saddeettama jalqaba torban kanaa mana barnootaa keessaa ukkaamsamanii butaman deebi'anii jiru barattoonni kun kaleessa magaalaa baafuut jedhamtu kabbaa meendaarraa fageenya kiiloomeetira kudha saddeetii irratti argamtu keessatti gadhiifaman barattoonni kun wixata ganama mana barnootaa pirisbiteeriyaan kan baameendaa keessaa qabaman sababaan barattoonni kun gadhiifamaniif ifaa miti hojjettoonni mana barnootichaa afur hoogganaa mana barumsichaa dabalatee ammayyuu hin gadhiifamin jiru kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. qawwee hidhatee kutaa kaalifoorniyaa gama kibbaa keessa kan jiru mana dhugaatiif daansii keessatti haleellaa raawwateen namoota kudha lama namni ajjeese kan umriin waggaa digdamii saddeetii nama loong jedhamu ta'uun gabaasameera ajajaan poolisii konyaa vaanchuuraa jeef deen tuuta oduuf ibsa kennaniin loong miseensa waraanaa yuunaayitid isteetsi ta'uu dubbatan deen akka jedhanitti poolisiin baatii caamsaa dabre hookkara mana isaa keessatti ka'eef deebii kennee ture ogeessonni eegumsa fayyaa sammuullee loong waliin dubbataa turanii jedhan angawaan poolisii jalqaba mana dhugaatii sana seenuudhaan nama dhukaase sana dhaabsisuuf yaalan itti dhukaafamuun ajjeefaman sarjant roon heelos waggoota 29f miseensa poolisii ka turan yoo ta'u erga hospitaalatti geessamanii booda lubbuun isaanii darbe namoonni hedduun balaan madaa'uun irra ga'eera garuu kan ofii isaanii hospitaala dhaqan waan jiraniif lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e hin beekamin jira jedhu dayan deen akka jedhanitti gochaa suukanneessaa biyya keenyaaf bakka birootti raawwatamaa jiru yoo ta'u waan nama gaddisiisuu jedhaniiru qorattoonniif fbi'n namni haleellaa sana raawwate sababaan isaa maaliif akka ta'e ka qorataa jiran ta'uu beeksisaniiru pirezidaanti doonaald tiraamp maatii gadditti dhaga'ameef ergaa jajjabinaa dabarsaniiru. pirezidaant doonaald tiraamp kan abbaa alangaa muummicha jeef seeshan kaleessa hojii akka gadhiisan dirqisiisuun isaanii gabaasamee jira kunis kan haaraa mana maree. dhuunfatan qorannaa raashaa filannoo pirezidaantummaa gidduu seenuu ishee ilaalchisee dimokiraatota waliin walitti bu'u falmii kaasisuu hin hafu jedhameera seeshans xalayaa hojii ittiin gadhiisan tiraampiif erganiin akka gaaffii keessanitti aangoo gadhiiseeraa jedhan tiraamp qorannaa sanaaf seeshans abbaa alangaa addaa roobert miyuulariin moggaasuu isaaniif akkaan qeeqanii jiru imaammata yeroo pirezidaanta obaamaa hedduu hambisuu akkasumas ajandaa isaanii waa'ee immigireeshiniif yakka ilaalchaa jiru irratti tiraamp seeshansiin ofirraa fageessaa ka turan yoo ta'u gaaffiif deebii geggeessaniin amma abbaa alangaa muummicha hin qabu jechuun isaanii ni yaadatama oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tunin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen jijjiirama dhaabbilee musliimaa mana marii islaamaa yookaan immoo majliisa haaraa yayyabachuu jirra dhiyoottuuf hin dheetiin uummatatti himnaa jedhaniitiin argaa jedheessota finfinnee jiranitti mani muktaariitti finfinnee nutti ergodutan.
Gareen waliinii jijjiirama dhaabbilee musliimaa kan hojiilee hanga ammaa hojjetaatiin ture koreen waliinii kun haala kanaan ibseetiin jira.
Uummanni keenya koreen kun waan itti kenname kan yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetee akka dhiyeessu kallattii adda addaatiin fedhii isaatii fi dhiibbaa godhaa jiraachuun isaa hin beekama. Haa ta'u malee kan uummanni keenya akka inni hubatu nuti barbaannu ummanni keenya wanti nutti kenname kun waan guddaadha waan akka laafaatti guyyaa lama yookaan ji'a tokko ji'a lama keessatti hojjetameef immoo akka hin taane akka inni beeku barbaanna egaa kanarraa ka'uudhaan koreen maal hojjetee wanni tokkoffaani koreen isa jalatti koreen xixiqqaa hojiidhaan uumuu danda'ee jira koreedhaan kun koree afurii koree afran dhaabbatan jedhameetiniin har'a ibsame kana keessaa koree seeraa ittiin bulmaataa fi daangaalee seeraa majlisichaa ibsuudhaa fi daangeessuu danda'an koree caasaa ijaarsaa haalli hojmaataa maal ta'uu akka qabu diriirsuu fi koree xiinxala hayyoota amantaa yookaan ulamaa'otaa dhimma amantaa irratti ilaaluu fi koree diinagdee kan of keessatti hammatu ta'uudhatu dubbatame koreen miseensota sagal of keessaa qabu kun inni hundaa'e erga muummeen ministeerotaa dr abiyyi ahmed rakkoodhaa fi walitti bu'iinsa majlisaa fi koree fala barbaadduu muslimaa gidduutti ture faluudhaaf jedhaniitiniin mariisisanii booda haala kanaan gama lameen iyyuu koreen walitti dhufeetiniin jedhe hojii hojjetee hawaasa muslimaa gaaga'amaa fi raafama keessaa akka baraareetiniin fala irratti barbaaduufilleedha kan dubbatame hojii ceesisuutii fi haaromsuu dhaabbatichaa rakkoolee majlisa keessa jiranii fi hawaasa muslimaa tajaajiluudhaa danda'an irratti xiinxalaniitiniin akka waan tokko qabataniitiniin as bahaniif hojmanee muummee ministeeraa dooktar abiyyi ahmadiin itti kennamerra bu'uureeffatee jiniin har'atti koreen waliinii kuni kan ibsa kenne koreen kuni dabalataanillee rakkoolee bu'aa bayii erga gaafa hundeeffamee hojiitti galee isa mudatellee kaaseetiniin jira keessattuu rakkoolee walitti bu'iinsaa naannoo masgiidotaatii fi ilaalcha amantaatiin walqabateetiniin uumamaatiniin turan keessa taa'ee kallattiidhaan furuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa turulleetu dubbatame dubbii himaan koree kanaa ustaas kaamil shamsuu ibsa barreeffamaan afaan amaaraatiif afaan oromootiin dubbisan kana irratti akkaataa jijjiiramaa fi haaromsa majlisaatiin walqabateetiniin yaada uummata biraa ka'u gama fiinxaa lamaaniin jiru walitti araarsuudhaaf hojiin hojjetamaatiniin jiru baay'ee dadhabsiisaadhaa fi imala guddaa kan fudhate ta'ullee dhakaasan haaluma kanaan kanneen hundaayyuu walitti qabneetiniin wal bira oofuudhaafillee yaaliin taasifamaa jiraadhaan dubbatan.
Uummanni keenya gariin adeemsa keenya kana guyyaa gabaabaa keessatti waan kana dhiyeessine akka filannoon majlisaas jaarsi majlisaas yeroodhaan akka dhuunfanii qabaachuun kun gara tokko rakkoodha gama kaanii suuta jedhanii qorannoodhaan haala bu'uura qabu haala walitti hin deebine hundeeffamuu qaba kan jedhan namoonni hin jiranii nu kana lamaan gidduutti hamma ta'e tokko walitti fiduudhaaf sochii godhaa turre.
hojiilee hanga ammaa hojjetaman kanneen guutumaa walitti fixaniitiniin yeroo dhiheenya keessatti hawaasaaf walumaagala itti bahiinsa isaa agarsiisuudhaaf hojiin hojjetamaa jirullee kan nama jajjabeessuu fi waan muraasaan ala dhimmoonni koreelee afran kunniin hojjetan maal maal akka ta'an adda bahaniitiin illee xumuramuu yeroo muraasattillee kan dhumni isaa ummataaf ibsamu ta'uu ustaaz kaamil shamsuus kaasanii jiru.
Koreen kun waan hojjete kana yeroo gabaabaa keessatti xumuree ji'a tokkoo fi yoo baay'ate ji'a tokkoo bultii kudha shan keessatti ummataaf dhiyeessee fedhii ummata keenyaa irratti kan hundaa'e tokkummaa ummata keenyaa kan ijaaru akka ta'u hamilee guddaadhaan koreen kun hojjetaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Ayyalamtaam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootu qophii teeneegii jalqabne gara daqiiqaa kudhanii sadii tokko kudhanii afuritti dhiyaachuuf yaa'u jirra gudoo guduruu galma faaruu ijoolleeti yoo maqaa baasan faarsaniini faaruu caqafneetiin achiin dubatti gugurdadha jennaan lookoo shanii waliin.
Thank you. saniin baate.
Nuun hin baane. Harkaaf jaarsa saarii qalatti. Gorgalgal nuun baate. Oraa bulaa deebara jiraan deema.
Eejen eejen bisiin bisiin gaatay. Aman jenne. Daraarii garbuu tay. Aman jenne. Ammallee horooqi. Aman jenne. Ammallee waadiiti. Aman jenne. Waadiyye saayyaroon.
gugurdaa jedhadha gugurdaadha jennu nulleen kutuu kuturuu dhibbaatiin loofa shaniin galateeffannaa taam caqasuu jirtan turraa doonii vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti. ameerikaan bulchoota abbaa filatti filatti amma namuu hujii jira filannoo tanaanii paartiin demokiraatii mana marii rippaabilikaanirraa fudhatte filannoon tun siyaasa ameerikaa garam geessiit fakkaatti mala bultii ameerikaa garamii wayyeessiit fakkaatti paartii demokiraatii fi rippaabilikaan hagam waliin hojjetan fakkaatan. tan irratti namoonni obbo mohaammed xaahiroo nama ganna afuriin duratti senetii ameerikaa ta'uuf godin teksas keessaa dorgome amma yuunivarsiitii teksas barsiisu waa odeeffate gara isaan deebisa.
Profeesar Mohaammed haalli siyaasaa yuunaayitid isteets filannoo walakkeessa marrookaa dheengadda geggeeffame kanaan waan hedduu jijjiirame fakkaata. Dimookiraatonni amma koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagalee yayyabaa yookaan raantummaa argatanii jiru. Rippaabilikaanonni immoo sanatii keessatti lakkoofsi isaanii daran dabalee akkuma raantummaa qabatanitti jiru. Kun agam siyaasa Yuunaayitid Isteets keessaa jijjiiruu danda'a ka waggoota xiqqoo dabranirraa?
Hedduu jijjiira namoo asiin dura akkuma beeknu bara kuma lamaaf kudhan irraa eegalee warri Rippaabilikaanaa mana harkaa qaba mana gad aanu. Waggaa saddeet keessatti warri Dimokiraataa mana deeffatee gaafa. President Trump filame irraa manni lamaanuu senetiif koongiresiin Ameerikaa House of Representative jedhaniin harka warra Riippaabilikaanotaa ture pirezidantiin Riippaabilikaanaa aangoo olaanaa qabaachaa turanii akka seera Ameerikaatti sadihantu wal eedi wal tisitii jecha pirezidantii senetii fi manni gad'aanu House of Representative ka jennuun kun yoo garee garee ta'e garee lamaan gurguddoo tana keessaa lama waan tokko harkaa qabaachuun jaraa beekamsa. Sadi ta'eeti sadi hanuu yoo gareen tokko harkaa qabaate gaarii miti maaliifi namni garee mootummaa harkaa qabdu tana tiksuun jiru jechaadha. Amma manni Dimokiraata achi deebi'uun ajandaa Pireezidant Tiraamp waan hedduu dura dhaabbachuu waan danda'aniif jijjiirraa guddaa fida jedhee yaada. Guddaan mana Dimokiraanni deeffachuu sanii Pireezidantiin wuma fedhe cufa dalaguu hin danda'u.
Xiinxaltoonni hagi tokko immoo waa'ee dhimmootaa dhiifamee waa'uma Tiraampitti fuuleffatame Tiraamp mo'ame Tiraamp akkas ta'e waan jedhutti fuuleffame waa'een Rippaabilikaaniif Dimokiraatii gidduuyyuu hedduu hin ka'uudha ka jedhan kan akkamitti ilaaltati.
Dhugaatu keessa jira dubbii san filannoon ammaa kun pireezidantii waan keessa hin jirreef midterm election jedhaniin biyya kanatti yeroo hedduu namni illee hedduu bahee sagalee hin kennu akka waan guddaatitti ilaalamuu ture garuu barana namni bahee sagalee isaa kennee namni yookaan Tiraampiif sagalee kennee yookaan tirampi irratti sagalee kennee jedhanii akkasitti warri waan kana xiinxalu akkasitti ilaalaa dubbiin illee dhugaa fakkaatti wanni namni akkana onnatee bahee voot godheef sagalee isaa kenneef tirampi biyya kana keessatti namni yookaan akka malee isa jaalata yookaan akka malee isa jibbu. namni isa jibbullee akka inni kufu bahee warra dimokiraataatiif voot godhe namni isa fedhu ammoo hedduun nama baadiyyaatiin namni isa fedhu uummata adii jarrillee onnatanii bahanii isa sagalee kennan soo garasiin yoo laaltu ee dhugaadha jaalalaaf jibbaa isaatu akkanan nama dhiibee nama baasee jechaan hin danda'a.
Amma akka ilaalamutti gaa mana maree bakka bu'ootaa mana maree gadaanu yookaan koongireesii keessatti dimokiraatonni sagalee yayyabaa argatanii jiru. mana maree murtii seeraa yookaan senetii keessatti immoo riippaabilikaanonni sagalee yayyabaa yookaan sagalee olaanaa argatanii jiru dhimmoonni yeroo dhufanii manneen maree kana gidduu deddeebi'u tokko dabarsee inni kaan danquu danda'a poolisiiwwan yookaan imaammatoonni agama hojiirra oolfamuu danda'u yoo manneen mareen lamaan kun danqanii wal qaban tokko tokko ka jedhanii inumaayyuu gaariidhaa walitti dubbatanii waliin hojjechuun uumamuu danda'a ka jedhan jiru kaan immoo riippaabilikaanonnii fi dimokiraatonni hedduu yaadaan addaan fagaataa waan deebanii fi waliigaltee tokkorra ga'uu yookaan konsensasii tokkorra ga'uu nu rakkisaadha ka jedhan jiru.
Seerri Ameerikaa waliin dalaguu waan dirqama godhuuf warri dimokiraata illee waa dalaguu yoo fedhan pirezidantii wajjiin dalaguu qabanii senetii wajjiinis dalaguu qaban. Seerri pirezidantiin yoo mallatteessin seera ta'uu hin danda'u. Kanaafuu isa wajji dalaguun anis kana si kennaati hoo maal naa kennita jedhanii akka nama waa walirraa bitee gurguruuti waliin dalaguun dirqamata garuu wanni guddaan warri seera warri aadaa jabeessu conservative biyya kana jedhaniin kuni mana murtii olaanaa ameerikaa supriim koortii kan ammallee namni tokko yookaan lama bara gadaa tiramp kana dalagaa gadhiisu waan danda'aniif supriim koortii daanyaa achi kaa'u akka waan guddaatti ilaalan san ammootu nama pirezidentiin qaadhime ka konferme godhu takkaa'u ka hayyama kennuuf senetii waan ta'eef senet harkaa qabaachuun jira akka injifannoo guddaatti fudhatan jirra. Kana akka injifannoo guddaatti ilaalan garuu wajji dalaguun hedduu barbaachisaa tokkoffaan san lammaffaan ammootu Tiramp ammallee deebi'ee waggaa lamatti na filaa waan jedhu yoo na filaa jettu atiin diina si barbaachisa adversarii kanaafuu amma mana dimokiraanni deebi'ee fudhachuun sun waggaa lama booda inni dimokiraanni akkana goote mana fudhattee akkana taate akkana taate jedhee he can run against the house kanaafuu wanni kun isaa meebii waan gaarii ta'uu ni mala hariyaa gubbaan koo filaa keessi morkatti oromoon garaa keessa keessa isaatti tiramp mana dimokiraanii deeftee fudhachuu isaa kan itti gammaduun oolu jedhee yaada.
Gara biraammoo mee gara baqattootaa yookaan gara godaantootaatti deebinu. Bara bulchiisa Tiraamp kana keessa yaaddoo guddaa kan uumee jiru dhimma immigireeshinii, dhimma godaantotaa, dhimma guddaa ta'eetu dubbatama biyyoota alaa keessattis, yuunaayitid isteetsi keessattis. filannoo amma geggeeffame kanarratti godaantoonni injifatanii jiru filannoo kana fakkeenyaaf dhalata somaaleerraa dhalata itiyoophiyaarraa dhalata ertiraarraa miseensota mana maree ta'anii filatamanii jiru imaammanni yookaan poolisiin tiraamp geggeessaa ture filatamuu jara kanaatiif waan gumaache qabaa.
ee waan gumaache qaba akkuma duratti kaafnetti nama akkana dhiibee ka baase tiraamp mataa isaati. waan inni haasa'aa ba'e waan inni nama alaa irraa haasa'u waan inni biyya afrikaa irraa haasa'e waggaa lamaaf pireezidant Trump wanni inni haasa'e waan hedduu wanni nama mufachi kanaaf namni aariif morka saniin bahee sagalee isaa kenna sanirra ammoo guddaan wanni jiru wanni warri Trumpiin deeggaru akka jarrillee bahanii akkasitti voot godhan ka godhe demograafiin biyya kanaa bifti biyya tanaa jijjiiramaa dhufu amma akka jedhanitti digdama afurtamii lamatti yeroo duraatiif namni adiin biyya kanatti bicuuta maayinooritii ta'a. Takka taarika Ameerikaa keessa namni adiin maayinooritii ta'e hin beeku. Uummanni adiin waan kana irraa hedduu yaaddoo qaban.
Godaantota biyyoota adda addaa irraa dhufanii Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataniifoo kun abdii maalii kenna yookaan hiikaa maalii qaba?
Biyyi kun biyya baqataa waan ta'eef namni biyya kana jiru Native Americans jarri hedduu wannoo kana keessa hin jiranii namni marruu baqatama wal duraa duuba dhufe malee namni biyya alaatii dhufe yoo isallee ta'uu baate ijoolleen isaa sistama keessa seenaa filamaa filataa akkasitti Ameerikaa ta'anii abbooman kun woma ta'uu qabutu ta'e garuu yoo namni Afrikaa dhufe faa yoo akkasitti filatamu signifikansii biroo guddaa qaba maaliifi wanni hedduun wanni Afrikaa effekti godhu mootummaa Ameerikaa kana keessaa baha. Achi keessa jiraatanii waan hin taane dura dhaabbachuun waan gaarii ammoo dhiibuun waan guddaa bareedaadha. Biyya keessaa dhufneef qofa utuu hin ta'in asitti illee abboomuuf waa hedduu jira. Fayyaatu jira, heeltikeer, ikonomii dalagaa uumutu jira. Horiin deebi'ee Waashingtan irraa gara isteetaa waan gara distriktii keetii waan dhufu namni bakka si bu'u yoo nama jabaa ta'e waan hedduu distriktii isaatti gad deebisuu waan danda'u bu'aa hedduu qabaachuun ni mala garuu akkuma abbaati ka yoo abbaan jabaa ta'e bakka itti filame waan guddaa godhuu danda'a ummata isa file ummata bakka achi dhaqee bakka bu'u sanii jabduu dalaguu hin danda'a san qofa utuu hin ta'in wanni guddaan akkuma amma siin jedhe kan imaammata ameerikaa afrikaa irra qabdullee dhiibbaa irratti godhuun hin danda'ama kanaafuu koongiresa ameerikaa keessa seenuun waan guddaadha.
Profeesar Mahmad bara kuma lamaaf kudha afur sanatti yookaan mana maree murtii seeraatiif Teksas irraa dorgomtee turte ofii keeyyuu dorgommii bara sanaaf bara kanaa gidduu adda addummaan jiru maali ammam jijjiiramni argamee jira.
Hedduu jijjiirraatu jira keessaahuu uummata biyya biraatii dhufne kana immigrant community sagaleen takkatti waan guddoo ittiin fakkaatu kanaafuu namni bayee. sagalee ofii hin kennu baran ammoo jijjiirraa guddaa argine an mataa kiyya waa hedduu arge namni duraan takka sagalee isaa kennee hin beekne ba'ee sagalee kenne keessattuu teksasitti barana dorgommiin senetii hedduu oowwaa ture ted kruuziif beeto oroorki jidduutti dorgommii oowwatu ture dorgommii jabatu ture teksas asiin dura riippablikaana malee hin filtu sanuu warri riippablikaana sagalee da'aan moohuu turan barana beekuun namicha hudhee qabee xiqqoomaaf jalaa bahe galgala gaafa filannoo san kiixasa galgala beetotu injifata jedhanii cufa annaansu godhanii turan garuu hin taane jijjiirraa guddaatu jira. Kanaafuu sagalee ofii tuffachuu miti barnootni as keessa ummata keennaaf jiru maali ummata keenna yoo jiru ummatuma immigirantii cufaafu namni sagalee kennuu danda'u namni lammii ameerikaa ta'e sagalee kennuun hedduu barbaachisaadha. maalii fi wanni waashintan irraa bahu waashintan qofa utuu hin ta'in mootummaa isteetaa dhumarra irrattuu effektii waan qabu waan kan akka salphaatti ilaaluu miti mirga lammummaati itti gaafatamallee.
Xumura irratti kan si gaafadhu gara fuulduraatti deebitee dorgomuudhaaf yaada qabdaa Profeesar Mahmad.
Hin beeku ka ittuma yaadu mucaan kiyya tokko illee hin hamila maqaan isaa Malka amma yuunivarsiitii jira. dura dorgomuu fedha waan akkanaa fedhii akkanaa waan qabu yoo anallee ta'uu baate ijoolleen tiyya of dura hin dorgomti anallee ittuma yaadu jira ka'amma.
Yuunivarsiitii of Teksas irraa Profeesar Mahammad Xaahiroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinillee galatooma.
sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'aa muummichi ministeeraa itiyoophiyaa dooktar abiyyi ahmed gondariin daawwataa jiran magaalaa gondariin naagaan aangawoonni sadarkaa olaanaa kan naannoo simannaa godhaniifii jiru muummichi ministeeraa abiyyi gondariin kaseenan borgamas daawwachuuf ka jiran pirezidaantii eertiraa isaayaas afoorqiin simachuuf jecha kan bara 1980 keessa lubbuu isaanii oolfachuuf eertiraadhaa baqatan dabasaa nugusee ameerikaa keessatti dahata siyaasaa gaafatanii jiran haati warraa isaanii azeebillee waggaa tokko booda as dhufuudhaan jireenya isaanii asitti jalqaban qibxata darbee dabasaa'eef azeeb adeemsa jireenya isaanii keessatti dhimma guddaa ayyaaneffatan ilmi isaanii jooy miseensa mana maree bakka bu'oota ameerikaa gurraacha jalqabaa kutaa koloraadof bakka bu'aa mana maree uummattootaa ta'uun filatame. manni murtii federaalaa itiyoophiyaa dhaddachi lidataa pirezidantii somaaliyaa duraanii abdii mohaammed umariif shakkamtoota kabiroo laalchisee yeroo qorannaatti dabalaa poolisiin gaafate har'as eeyyameefii jira manni murtii qorannaan sun sadarkaan irra jiru gaaffii dhiyeessee fi poolisiin akkaataan ajjeechaa namootaa qorachuuf wabii walitti qabaa jiraachuu beeksisee jira. ijoolleen barattoota saddeettamaa jalqaba torban kanaa kaameruun mana barnootaa tokko keessaa ukkaamsamanii butan deebisamanii jiru barattoonni kun kaleessa magaalaa baafut jedhamtu kabaameendaairraa fageenya kiiloomeetira kudha saddeet irratti argamtu keessatti gadhiisaman barattoonni kun wixata ganama mana barnootaa pireesbiteeriyaan kabaameendaa keessaa qabaman oduun harraaf qabnu kanuma.
ayyalam nulleen qopheeteen dhobbaafachuu jirra metiri baandii 2225 fi 31 irratti nu caqasuu jirtan qopheeteen torbaan kana keessa hojjanneef yookaan ammoo dhiyootan keessa hojjanne keessaa tokko guyyaa boqonnaa guyyaa boqonnaa lamaan irra deebinee waan isinitti himnuu fi sunillee naayil saatirraa caqasa gama kennaan nagafee sinuu bula sagantaa afaan amaaraatti itti aana.